muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mu burundi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu uyu munsi ni ku cyumweru itariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru tuyahere mu burundi muri komini bubanza y'intara ya bubanza bafite impungenge ko haba haradutse icyorezo cya korera diane ndonse araduye inkuru irambuye amakuru dukura mu karere k'ubuvuzi ka bubanza abantu barenga mirongo itatu na babiri bakekwa kuba bafise ikiza c'ingwara ya korera batanguye kwibonekeza kuva itariki indwi z'uku kwezi baza bava mu mitumba cumi iri muri zone buvyuko na zone bubanza yo muri komine bubanza zone buvyuko niyo isinzikaye cyane abashika batatu nibo bamaze kumenyekana ko bamaze kwitaba imana abajejwe ubuvuzi ku rwego rw'intara ya bubanza bavuga ko hakiriko harakogwa ibipimo kugira ngo bemeze ko ari kiza ca korera ariko rero iyo mvugo ntisa n'ibiri mu itangazo ryanditse ryasohowe kuri uyu wa kane rihamagarira abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu kwirinda ico kiza iryo tangazo ritewe ko igikumu na buramatari hamwe n'uwurongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza ni naryo ryemeza ko igitigiri cy'abashika mirongo itatu na babiri aribo bamaze gufatwa n'ico kiza ku bw'ivyo abajejwe intwaro bavuga ko baza batanguye guhimiriza abanyagihugu kucikingira musitanteri wa komine bubanza francois kazoviyo arabitwiganira kugira ngo bagire isuku kuko isuku ari ryo rikinga ayo mabi hanyuma natwagerageze n'uburyo bwose gushyiraho amatangazo cyangwa itegeko kugira ngo bijya byamwa bisanzwe bitandarizwa ku mabarabara cyangwa ahantu hose hari ububare cyangwa ahantu hari amaresitora tuvuga buriro ko abogerageza uburyo bwose hakaba isuku hamwe ibyo byamwa nabyo byandikwa ku mabarabara bakaba bakenyenya kugira ngo turabe yuko icyo cyogabanuka umuryango utabara imbabare kwahuje na wone wagwije ibikorwa by'amahimiriza muri ayo mazone ya bubyuko na bubanza akekwa ko icyo kiza byongeye uri kurakora n'ibikorwa byo gupompa mu mihana ivamwo abo bakekwa ko icyo kiza cyakorera nubwo abanyagihugu bashima ibyo bikorwa basaba leta gushigikira imihana yose igapompwa basaba kabapompere uwafaswe utafaswe nabo ntibamwegere ahubwo nibazaniranye bapompere hose ayikorera yasika zewe n'aba muri komini kanyoza iyo komini ifaswe na korera baca bazana imiti bagapompa mu mihana ihanamiranye n'ivuriro ntabyo baragira je nivyo mvuye mvuga ati niba dufase nyabona bapompe imihana yacu iri hafi kuko aha anya na twebwe hari aho uja gukora hari aho ucaho baciye abo bayigwaye ugaca usanga biragufasha amakuru dukura ku ivuriro rya bubanza ya kabiri ari naryo ritegekanijwe kwakira abakekwa ko ikiza ca korera nuko kugeza ubu risigaranye abarwayi babiri icyo gitigiri cyavuye kuri mirongo itatu na babiri bahabarizwa ku munsi wa kane bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika bafise amakenga ko abo barwayi boba batashe batarakira babivuga bafatiye ko hoba harishikiye intumwa yo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri iryo vuriro ibabwira ko bakwiye gutaha bakabandaniriza imiti mu mihani wabo uyu muvyeyi ni umwe mu bagwayi babwiwe gutaha yaragwajije umwana wiwe nayo ninjiye kwa kabiri ejo niho bandungitse ati nutahe baca bantekera n'imiti myinshi tuyimaririre muhira abandi baronka aho baja kandi nabo bariko baraza n'ubundi baguma babashiramo izindi ndwara n'ubure ndiko ndamuhera muhira yasigaye nubwo biruko abanyagihugu bo muri zone buvyuko bemeza ko abantu babandanya gufatwa bacibwamwo ari benshi ni mu gihe ivuriro rya bubanza ya kabiri ryakira abagwayi bakekwa ko korera riri ku birometero umunani y'iyo zone yabo abagwayi kugira abashikeyo bavuga ko bagerera amakinga n'amapikipiki ivyo navyo bikabatera amakenga yo gushobora kwanduzanya ku bwinshi ari naco gituma basaba ko abakekwa ko ico kiza ca korera bovurirwa ku ivuriro ritoyi rya buvyuko riri muri iyo zone yabo uyu ni umwe mu bayaze n'ijwi rya amerika avuga ko hari n'abasandabira mu nzira ku bw'urugendo mu bisanzwe abarwayi bose nk'ab'izone yose niho baruhukira twebwe rero iyo umuntu afashwe n'iyi ndwara bahamagara ambirasi ikamujana hari igihe ubwo nyene ashitse ibubanza birashika agakira mugabo n'ukuntu ashitse mu nzira tuca dusanga apfuye twebwe rero ico twasaba twavuga ati none ko imiti bubanza yoba iriho canke yoba iboneka nta kuntu bodupfunyiriza urwo rugendo bakayizana kuri centre de sante kugira ngo abo bantu bacikanira mu nzira kugira ngo barokoke ubukene bw'amazi meza muri ayo mazone ya bubanza na buvyuko yo muri komine bubanza niyo ntandaro y'ikiza ca korera gishobora kuba kibabangamiye muri kino gihe ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ruzasoma ejo kuwa mbere saa cyenda urubanza rwa deline rwigara n'abana be babiri diana na anne ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo urukiko rwafashe iki cyemezo ejo bundi kuwa gatanu umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yari ku rukiko n'inkuru ye dusubiyemo isaha umucamanza yari yatangarijeho ku itariki ya cumi n'umunani mu iburanisha riheruka ko ari yazasomeraho icyemezo kuri uyu wa gatanu saa cyenda zuzuye inteko iburanisha yari yageze mu byicaro umucamanza yahise asaba abaregwa kwegera imbere atangariza ababuranyi bombi ko urubanza rutagisomwe ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yavuze ko impamvu atagisomye umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari ukubera ubunini bwa dosiye yatangarije ababuranyi bombi ko azasoma umwanzuro ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa cumi ku isaha ya saa cyenda z'igicamunsi urubanza rwari rwitabiriwe nanone n'abadiplomate abanyamakuru mpuzamahanga n'abo mu rwanda abashinzwe umutekano batari bake n'abaturage basanzwe hagaragayemo kandi abandi banyapolitiki bwana frank habineza wahatanaga na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka hari na metere bernard ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ntibimukundire bikarangira agiye muri gereza nyuma yo kwinjiza abaregwa mu modoka y'igipolisi abavandimwe babo bagaragaje amarangamutima bagaragaye bagenda babapeperera mu modoka ya polisi yari batwaye umwe mu bavandimwe yagaragaye yirukanka aringaniye n'imodoka ya polisi agenda bapeperera mu birahuri iyi modoka imaze kuva ku rukiko bamwe mu bavandimwe bagaragaye bamarika ibiganza hejuru bagira bati mu ijoro hari imana nibutse ko abari gukora ari batatu bahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uhereye kuri diane shima rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ntibimuhire ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano iki gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka ko yashyigikira kandidatire ye arega kandi cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha gishingiye ku magambo yagiye abwira itangazamakuru mu bihe bitandukanye ndetse n'amajwi yohererezanyaga n'abavandimwe kuri telefone nyina umubyara mukangemanya adeline rwigara we araregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cyo gukurura amacakubiri n'ibyaha byombi bikomoka ku majwi n'ibiganiro kuri telefone yagiranye n'abavandimwe be n'umwari anne rwigara arerwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro mu butumwa bugufi kuri telefone n'amajwi ndetse n'ibaruwa ashinjwa ko yafatanije n'umuryango bandikira ikinyamakuru jeune afrique bavuga ku rupfu rwa se nyakwigendera si na paul rwigara ko yishwe n'ubutegetsi bw'i kigali ibi ni ibyaha ubushinjacyaha bufata nk'iby'ubugome bugaheraho busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo abaregwa ariko ntibarya umunwa mu kuvuga ko ibyo baregwa ari ibyaha bishingiye kuri politiki bagasaba kurekurwa barabifata nk'ibyahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kubigizayo hanze y'ababuranyi bombi ho hatangiye kuzamuka amagambo ya bamwe mu bategetsi yatumye hari abatangira kwibaza ku bizava muri uru rubanza hari n'abatanga ibitekerezo ko bishoboka ko ihame ryo gufata uregwa nk'umwere igihe atarakatirwa ryaba ryahonyanzwe barabishingira ku magambo akomeye umwe mu badepite bashyiraho amategeko yari ayavuze kuri uyu wa kane ubwo inteko rusange yanengaga icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro muri amerika kuri icyo cyegeranyo cyiswe all thieves must be killed ingenekerereje abajura bose bagombye kwicwa cyakozwe ku rwanda umwe mu badepite yifatiye ku gahanga umuyobozi mukuru wa human rights watch bwana kenneth roth maze avuga ko muri iyi minsi ari gushyigikira bidasanzwe abo yise ko bavuga n'ab'u rwanda ageze ku bagize umuryango wa rwigara ubu bafunzwe depite john ruku rwa byuma yateruye ati ubu yabayeho noneho umuvugizi w'umukobwa umwe numvise wuzuye abantu bakandika ilisiti y'abamusapotinga ubu yagiye ku ilisiti ye aramusapotinga aravuga ko akubitwa buri joro aho afungiye ari we na nyina na murumuna we ibi ku mutegetsi nk'uyu usaba guverinoma kugira icyo ikora ku mikorere ya human rights watch hari abamaze kumva ko yatanze umucamanza guca urubanza rugisuzumwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo cyangwa se asa n'uwishyize mu mwanya w'ubushinjacyaha mu gushinja uyu muryango bamwe barabifata nko gutanga umurongo ngenderwaho ku mucamanza uretse ibyo hari n'abafatira ku itangazo ryagenewe abanyamakuru ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga bwa nyuma bari bemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize nibutse ko icyo gihe baje ari perezida paul kagame wari ku iturufu y'ishyaka rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi fpr inkotanyi wanegukanye uwo mwanya wo gukomeza gutegeka u rwanda hari kandi bwana philippe mpayimana wiyamamarizaga gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga na bwana frank habineza wahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu bataraje ku rutonde barimo bwana barafinda sekikubo fred utarujuje imikono ya ngombwa umwari diane shima rwigara nawe utarujuje imikono ya ngombwa bikanavuga ko yakoresheje amanyanga yo gusinyisha n'abapfuye hari na bwana gilbert mwene data nawe utarujuje imikono yasabwaga nawe wavuzwe mu manyanga yo gusinyisha abapfuye abakomeza kwibaza ku cyaha umwari diane shima rwigara aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gifatirwa ku mikono bivuga ko yahimbye bategereje kureba cyangwa kumva niba mugenzi we bwana gilbert mwene data ubutabera buzamukurikirana kuri iki cyaha nawe aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
diane ndonse mu burundi na eric bagira ubusa mu rwanda ndabashimiye inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu rero mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo n'icy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
amahoro y'imana abe kuri mwe mwese mudahwema gukurikira radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu mu rwa gasabo aho ni mu rwanda no kuri mirongo icyenda na gatandatu mu burundi abadukurikiye baherereye mu bihugu by'abaturanyi tanzania repubulika iharanira demokarasi ya kongo uburundi uganda ndetse n'abandi badukurikiye ku mugabane wa afurika uburayi ndetse na amerika tubahaye ikaze tubahaye ikaze mu kiganiro cya none kuri mikoro ndi nicole umuziranenge ndi kumwe na mugenzi wanjye lazare buregarege lazare yego burya abahanzi ni nk'abahanuzi kandi burya ngo mu kinyarwanda bagira bati umugani ugana kariho uyu muhanzi yaririmbye indirimbo nk'uwagize ibyago agatera inda kubera ko yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye reka twumve agace kuri iyi ndirimbo maze tugaruke mu kanya gato dusangiza abakunzi bacu icyo tugiye kuba tuganiraho kuri uyu munsi wa none
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
kurya bango uburyo abimbwiye nakoze ibara ubanza twita impamvu ubu ndajya hehe nari narifashe cyane narifashe bugwate none iminsi y'igisambo yuzuye nyireba nateye inda nateye inda kandi siniteguye kuba umupapa no, no, no, no, no. Kasaba kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo banana oh, banana oh, uranze urananiye nuze byose unteje rubanda nzemera murere ndabizi n'uwanjye niko kuba umugabo nzemera murere ndabizi n'uwanjye niko kuba umugabo
bango ni indirimbo y'umuhanzi dani vumbi yujemo ubutumwa bugiye butandukanye bwerekeye urubyiruko bityo bakunzi bacu niyo iri buduherekeze muri iki kiganiro aho kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ikoreshwa ry'agakingirizo mu rubyiruko nikore ikiganiro cya none gifite uwuhe mwihariko umwihariko w'iki kiganiro cya none ni uko ikiganiro cyakozwe ku bufatanye n'abanyamakuru b'ikiganiro ejo i kigali mu rwanda ndetse n'abanyamakuru bo kuri radiyo tayina iguma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yes turarebera hamwe ingaruka zigera ku rubyiruko by'umwihariko abakobwa bitewe no kwirengagiza kugura agakingirizo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina nikore urakoze cyane razari by'umwihariko turi buze kuganira ku guharirana inshingano hagati y'abakobwa n'abahungu yaba mu rwanda ndetse no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
iki ni ikiganiro ejo
Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute Sam Lengombe. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Vital Kamere. Écoute idée, écoute idée.
iki ni ikiganiro ejo Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute idée.
nikore yego ndakumva abakobwa bamwe batekereza ko abahungu aribo bafite inshingano zo kuzana agakingirizo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ibi bigatuma bumva ko ibi bitabareba nyamara ingaruka zigaragarira amaso by'umwihariko aribo uzasanga zigarukaho cyane bityo bakunzi bacu muradusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ese birakwiye ko abakobwa basiganira n'abahungu kuzana agakingirizo mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina ibitekerezo byanyu mwese bihawe ikaze
reka noneho dutangire ikiganiro twumva ibitekerezo by'abaturage bo mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri mikoro ya bagenzi bacu uwikeza christela umunyamakuru w'ikiganiro ejo na daniel makasa umunyamakuru wa radiyo televiziyo communautaire dutayina ikorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aha babajije abaturage ikibazo kigira kiti ese abakobwa bafite inshingano kimwe n'abahungu zo kuzana agakingirizo mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo Ah, Mon point de vue, je dois dire que bon, c'est à...
njyewe ntekereza ko abakobwa aribo bagomba gufata iya mbere mu gushishikariza abahungu mu gukoresha agakingirizo wenda nyuma yaho umuhungu nawe ashobora kumva ko nawe afite inshingano bitewe n'uko umukobwa yaba yamusobanuriye
kubera ko ngiye mba numva yuko umukobwa ntabwo ya- yafa- yajya kugura kondomu muri botike ngo aze ngo ahereze umuhungu ngakira ngiye mba numva ko bitashoboka ku bwanjye njye ntekereza yuko hari umukobwa wagombye kuba yakwitwaza agakingirizo kuko hari igihe icyo gikorwa gishobora gukenerwa kubaho umuhungu yanyweye ibiyobyabwenge bityo rero wa mukobwa akaba yamufasha bakagakoresha ari we wakitwaje
hari igihe usohokana n'umuhungu wamusaba ko mwakoresha agakingirizo akinangira rero njye numva n'umukobwa wakagombye kukazana kuko tuzi ko abahungu badakunda cyane udukingirizo nk'abakobwa
icyo navuga ni uko byaba byiza impande zombi zibigize inshingano ariko cyane cyane abahungu nibo bafata iya mbere kugira ngo birinde indwara nka sida
njye ntekereza ko ari inshingano za bose yaba umukobwa cyangwa umuhungu kubera ko bose bafite inshingano zo kwirinda Bon, à mon niveau, moi, j'ai pas...
njye nta burambe mbifiteho ariko biramutse bibaye ntekereza ko ari njye waba ufite inshingano zo kuzana agakingirizo Ça devrait être moi, mais...
njye mbona yaba ari umukobwa kubera yuko igihe cyose umukobwa ashobora kumufata ku ngufu ashobora kwitabara buriya yazana nk'agakingirizo kubera ko ushobora kumubwira umukobwa ashobora kumubwira zera kugira ngo ntatware inda cyangwa se kugira ngo ntandura n'indwara nakoresha agakingirizo abahungu usanga akenshi aribo basaba abakobwa gukora imibonano mpuzabitsina rero ku bw'ibyo ndumva umuhungu ari we wa mbere wo gusaba ko hakoreshwa agakingirizo mu rwego rwo kwirinda inda zitateganyijwe cyangwa indwara
ari umuhungu yakazana ari umukobwa yakazana niko mbibona nk'umubyeyi nkurikije n'aho igihe kigeze ariko aho umuco nyarwanda ugeze muri sosiyete nyarwanda kuko gakenerwa byanaganiriweho byateguwe biracyagaragara ko uruhare runini umuhungu ari we wakazana
hari igihe umuhungu aba afite ubwoba bwo kuba yakwita ku mukobwa mu gihe yasamye bityo umuhungu agafata icyemezo cyo gukoresha agakingirizo ariko kubwo kwirengagiza ingaruka abakobwa bibagirwa gusaba ko hakoreshwa agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uwo mbona wabyitaho cyane ni umukobwa kuko umukobwa niwe uba ukenewe cyane kandi agomba guhura n'ibishuko ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
barakoze cyane kudusangiza ibitekerezo byabo nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe ukoresheje ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukatwoherereza ubutumwa bwawe unyuze kuri paje yacu ya facebook cyangwa instagram ni ikiganiro ejo maze ukadusangiza ibitekerezo byawe
nateye inda nateye inda Eh, kandi siniteguye kuba umupapa abanyamakuru b'ikiganiro ejo bafatanyije n'abanyamakuru bo mu gihugu gituranyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo banyarukiye i Goma maze baganira n'umugore utarashimye kwivuga amazina ariko azwi ku izina rya mama dorika hari uko nawe yagezweho n'ingaruka zo kudakoresha agakingirizo ariko anatanga inama kuri rumwe mu rubyiruko rw'abakobwa rucyumva ko iby'agakingirizo ari inshingano z'abahungu kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo Nilishtukia tu mine ndamtembelea kukutanana naye na njo mimba ikaingia.
uyu mubyeyi w'imyaka makumyabiri n'ine ukimubona bwa mbere ubona afite akanyamuneza ku maso umurebye mu gihagararo afite metero imwe na santimetero mirongo itanu ubwo twamusangaga mu gace kazwi nka birere mu ntara ya goma ho mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo twamusanze ku muhanda yicururiza amashu isambaza ndetse n'amafiriti ari nako abantu benshi baza bamugana uyu uzwi nka mama dorika yatwaye inda yiga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye ku myaka cumi n'itandatu y'amavuko reka atangire atubwira uko byamugendekeye Nilishtukia tu mine ndamtembelea.
ubwo nasuraga umuhungu w'inshuti yanjye iwe twakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye njye ku giti cyanjye numvaga ko tuzabana akaramata nk'uko yajyaga ahora abimbwira gusa byari ubwa mbere nkoze imibonano mpuzabitsina n'ibyo kwinkingira ntabyo nari nzi
mama dorika ntiyigeze na rimwe yifuza kuvuga kuri se w'umwana kuko ngo byamuteraga agahinda gusa ngo aricuza kuba yarababaje ababyeyi be ndetse nawe atisize Alisikia mbaya ababyeyi banjye byarababaje cyane bakimenya ko ntwite kandi nkiri muto cyane cyane ko data umbyara yajyaga ambwira ngo yifuza cyane kuzambona ndi umugeni umunsi umwe
papa we ngo ntiyigeze na rimwe ashaka guhura n'uwo muhungu wateye inda umukobwa we gusa ngo amuzi ku ifoto ndetse ngo ntibyamworoheye kwiyumvisha ukuntu umwana yibyariye agiye kureka kwiga n'ubuzima bwe bugasa nk'aho buhagaze mama dorika arabyibuka ayamujua tilo anamjua nigaga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye ntibyanyoroheye gukomeza amashuri yanjye kubera ukuntu nari ntwite n'imibereho mibi yo guhangayika nahisemo guhagarika ishuri ngo niyiteho ndetse n'umwana nzabyara milioni kachia kwa mama dorika wari ufite inshuti nyinshi zagiye zimwikuraho buhoro buhoro nawe bimutera kwiheba yumva ko asigaye ari nyakamwe ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye kumva ko agomba gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho ku bandi bakobwa bagenzi be bahuye n'ikibazo nk'icyo yahuye nacyo bo bariko tunani mbonereho umwanya wo kugira inama abandi bakobwa ko bagomba kwikingira mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina n'abahungu bakundana kuko iyo ibibazo bije rimwe na rimwe hari igihe bagutererana bityo rero mwirinde kugira ngo mutibuze amahirwe mu buzima nk'uko nanjye byambaye bafyere ngini ku myaka cumi n'itandatu uyu mukobwa byaramugoye cyane kubana n'umuryango we kuko bamutotezaga cyane ahitamo kujya kubana n'umuhungu wamuteye iyo nda gusa mbere yaho amaze kubyara umwana wa mbere uwo muhungu yaje kumutera inda ya kabiri gusa ku rundi ruhande iwabo w'umuhungu ntibamwakiriye neza nk'uko yabitekerezaga bamufashe nabi kugeza ubwo yahisemo kuhava akajya kuba wenyine nyuma yaho yaje gutangira gukora ubucuruzi buciriritse ndetse n'iwabo bamuha amahirwe yo kumurihira ngo arangize amashuri yisumbuye mama dorika waje gutsindwa ikizami cyo mu wa gatandatu gisoza amashuri yisumbuye bityo ahitamo kureka kwiga burundu kugeza magingo aya dorika nk'imfura ye yatangiye kwiga ndetse n'ababyeyi ba mama we nibo bamurihirira ariko umutoya we ntaratangira kwiga ngo kuri we ikintu yifuza kurusha ibindi ni uko ubuzima bw'abana be bwazaba bwiza kurusha ubwo yabayemo dorin dahumba ikiganiro ejo igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
arakoze cyane ku bw'iyi nkuru nicole aha nibwo mbonye ko ahubwo abakobwa ko babyirengagiza bakumva ko atari inshingano zabo ariho hakomoka za ngaruka zose bagiye badusangiza n'ubundi zongera kubagarukaho reka mbibutse ko turi kuganira ku gakingirizo nka bumwe mu buryo abantu bakoresha mu kwirinda mu gihe kwifata byananiranye aha rero ugasanga hagati y'abakobwa n'abahungu habayeho guharirana inshingano abakobwa bati ni inshingano z'abahungu abahungu nabo bati ni abakobwa bakwiye kubuka kuzana agakingirizo dore ko n'ingaruka nyinshi aribo zigarukaho
mu nyemerere dukomereza ikiganiro cyacu ku kiganiro bagenzi bacu bagiraniye na dr iyango celestin akaba ashinzwe ubuzima no gutanga udukingirizo mu bajene muri organisation nationale de coridaid ikorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari icyo yavuze ku kijyanye n'uku guharirana inshingano ndetse atubwira uko babyitabira inkuru irambuye ni kuri mikoro ya bagenzi bacu uwikeza christela na daniyeli makasi Oh, witinya, oya witinya, Shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza undi we ohumura yes nitwa andi bumuntu ndi umuhanzi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm stay in touch
erakubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje
ubu ni gake
iki ni ikiganiro ejo
bisenze nuko ubu ntakurya bango uburyo abimbwiye nakoze ibara ubanza twita impamvu ubu ndajya hehe nari narifashe cyane narifashe bugwate none iminsi y'igisambo yuzuye nireba nateye inda nateye inda iki ni ikiganiro ejo kandi siniteguye kuba umupapa no no no no no kasabaho kasabaho ucyume mukiye bananaho bananaho uranze urananiye uze byose uneje rubanda nzemera murere ndabizi n'uwanjye niko kuba umugabo nzemera murere ndabizi n'uwanjye niko kuba umugabo
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ntawuburisha nakugendana umuzeho iyo uburetse byibura imyaka itanu naryo umusore
tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none bityo tugana ku musozo wakwibutsa abari badukurikiye icyo twaganiriyeho kuri uyu munsi kuri mwebwe mutagize amahirwe yo gutangirana natwe ikiganiro uyu munsi twaganiriye ku ikoreshwa ry'agakingirizo mu rubyiruko twibanze cyane cyane ku guharirana inshingano hagati y'abakobwa n'abahungu aho bamwe batekereza ko ari inshingano z'abandi bikaba byaba intandaro z'ingaruka nyinshi zitandukanye zikomeza kwibasira urubyiruko kubera imibonano idakingiye
reka tubibutse ko kandi twabashije kumva uko byifashe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'iwacu mu rwa gasabo ese wowe twabanye mu kiganiro hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde ufite inshingano zo kuzana agakingirizo mu gihe kwifata bitakibayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu wadusangiza igitekerezo cyawe ukoresheje ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwohereza ubutumwa bugufi unyuze kuri paji yacu ya facebook cyangwa instagram reka dushimire cyane mwe mwese mwongeye gufata umwanya wanyu mugakurikira ikiganiro ejo hamwe n'abanyamakuru yaba abo mu rwanda ndetse n'abo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagize uruhare mu itegurwa ry'ikiganiro ndetse no guhindura amajwi mu kinyarwanda umwihariko w'ikiganiro cya none twumvise inkuru zitandukanye zakorewe mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo zikozwe n'abanyamakuru bo kuri radiyo televiziyo communautaire dutayina ku bufatanye n'abanyamakuru bo mu kiganiro ejo mu muryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro ejo youth eco
bisenze nuko ubu ntakurya bango uburyo abimbwiye nakoze ibara ubanza twita impamvu ubu ndajya hehe nari narifashe cyane narifashe bugwate none iminsi y'igisambo yuzuye nireba nateye inda nateye inda iki ni ikiganiro ejo kandi siniteguye kuba umupapa no no no no no kasabaho kasabaho ucyume mukiye bananaho bananaho uranze urananiye uze byose uneje rubanda nzemera murere ndabizi n'uwanjye niko kuba umugabo ejo ejo ejo ejo ejo haturere sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radiyo ukunda
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu rero mugume ku maradiyo yanyu kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri mugiye gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mugira umunsi mwiza muraka